bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mukamana abwira inkuru mbi karwera ko mugaga yabyaranye na kankindi ese mama amaherezo yaje kuba yahe mukurikire umukino
senza kakame patro ko mbona se uturutse iyo ngiyo uvuye he yewe nimvuye ku gasharu bose ku gasharu se wari wagiye gukora ibiki nari najyanye n'umukozi mu rutoki ngo akuremo ibyatsi byari byatangiye kumeramo Ha- ha- ariko patro Mm.
ha- hari ibintu mbonye byari ibyuya ntibibe amaraso bimeze bite nagezeyo Mm.
nitegereza insina neza ngo ndebe ariko harimo izigera kuri eshatu cyangwa enye zifite rwose amababi ubona ko yababutse nk'ayatwitswe Yeah.
n'umuriro Eh, na- na- narebye no ku zindi z'iruhande rwose hari izibona ko ari kugenda rwose ahinduka umuhondo mana yanjye we murantabare rwose ntibe kirabiranya rwose paturo nibwo bwoba nanjye mfite kuko ha- hari igitoki cyari cyatangiye guhisha ntemye ibere ryacyo nsanga harimo utuntu tw'umukara ndavuga nti reka nze niruka nkubwire rero
niko mukagira imana mwe N- nabigiranye ko byaba ari akaga bavuze ngo simbyehererane Mm.
sinze nkubwire ntabwo se watemye umutumba byibuze ngo urebe imbere uko umeze nicyo nahise nyine nkora ubwo nahise ntema umutumba w'insina nsangamo ururenda rw'umuhondo rusa n'amashyira kandi rwose rufite impumuro mbi ndavuga nti rero ndetse reka nze nkubwire ubwo se wowe ntubyumva Eh.
tayari nyine ni kirabiranya kirabirana Hmm? kirabiranya ko kwengereye mu rutoki mwe akagira imana mwe kirambere igihombo. ibimenyetso byose byigaragaje yewe ubwo rero nyine karabaye Hmm?
ariko paturo ndakumva wowe wicika intege sibyo kuko insina njye nabonye ntabwo zirenga eshanu sha ivugire sha senza oya ariko ihangane senzagire rero nkubwire Ndakumva.
ntukeke ko kirabiranya ari bene za ndwara zitubya umusaruro w'insina gusa iyo zageze mu rutoki Eh, kirabiranya ni indwara mbi cyane urumva ifata insina zose kandi idatoranyije idatoranyije bana we aho igeze irayogoza yandura vuba kandi mu gihe gito byo rero paturo mbumva bitoroshye Eh?
ntubizi se ko umurima w'urutoki yagezemo yahasiga ari ikibuga Eh, no- none se paturo u- u- ubwo dukora iki Eh?
ubwo nyine ni akaga na yanjye kurwanya aka kaga rero Mhm.
bisaba izindi mbaraga zihari none se paturo ndagira ngo tujye inama rwose umbwiye Eh? tubigenze dute Du- du- dukora iki
yewega yewega yewega kaji ni ukubabayeho kanyagwa we manihura we ndetse ko wa mugabo we nahuye n'uruva gusenya njye numvaga abaturanyi bavuga ngo warawe urwanye n'umugore Mm.
njye nkagira ngo ni bya bindi byo gukomanya amahembe sa ndabona byari urugamba rukomeye
yewe njye sinabona icyo nakubwira wa mugabo we ariko manihura nkubwire ndakumva umugore uri hariya bizarangiranyije
ubwo aho hose wapfuze niko hari ibikomere wabura n'iki ndanyeganyega umubiri ugatanyuka ko yakwangiza isura se kaji Eh, hariya ngo ni amazi yakumennyeho yagwa ko ngo amazi ubona niyo aba amazi byibura bikagira inzira none se njye ko ariko nabyumvise wavuze aho kungaburira ku isahani yahisemo kunsuka ku mutwe isosi yuzuye isorori baniho ndakumva nagiye kumva numva imijugujugu y'inyamiri iranyikubita ku mutwe ngo pongo pongo pongo ntiyamahenga atatu isekeresha
ndetse nuko byagenze
umva nkubwire ndakumva kwirarira ni kubi pe mbese nagezeho mpfira muri nyagasani ndemera nsigara mpagaze mu isosi ntanyeganyega ibaze kubona umugabo ahagaze mu isosi yo ndumva wari wahindutse ubugari ni ukuri ceceka sha maniho ndeka rwose ariko nuko gukubita abagore byaciwe manihura ndakumva iyo waba nka kera ntitwari gukiranuka nari kumufata nkamuzwigiriza nkamu nkamukamura buriya rero kagina umugore waguciye inyuma ohoho nta n'ikindi kibazo atagukorera
ahubwo se mbwira ndakumva uwo muhoro ufite niwo watemesheje izo nsimbi Eh, paturo none natemesheje rwose Eh, eh, umva rero nkubwire twumvikane ngize n'amahirwe kuba duhuta arinjira mu murima ndakumva uwo muhoro rutware neza uwitwararitseho Mhm.
urumva yego ahubwo kata tujye mu rugo Eh, tujye kuwukorera isuku ubuse busubemo uyu muntu uranduye bose tu uretse amakakama gusa ubundi kirabiranya Eh.
iterwa n'uduhumyo tutagaragarira amaso none si ubwo kandi kwandura kwayo Eh.
ushobora guterwa n'ikintu icyo ari cyo cyose cyakomeretse insina irwaye Eh, noneho kikaza gukora ku itarwaye eh, nayo igahita ifatwa eh, cyane rwose uretse ko burya n'indwa habiri zaje guhumba ubuki ku gitoki Eh, zishobora kuyikwirakwiza mu gihe gito eh, mbega indwara we none se patoro ndakumva ni ukuvuga ngo uyu muhoro mfite ubu wakwanduza izindi nsina Oh, mu kanya nk'ako guhumba Eh, noneho rero reka wareke patoro reka wa mugani wawe ntayenge kuwoza hatabona utereka hasi umva umva nkubwire senzagi ndakumva nakubwiye gusukura sinigeze nkubwira kuwoza dore ko nawe utajya wumva ariko nanjye ntabwo wari bwumve na rimwe ahantu bakoresha umuriro bagatwika umuhoro mu buryo bwo kugira ngo uduhumye twafasheho dupfe ubwo uzi ndawuvumbika mu nyenga nushaka uhin- nushaka rwose wihina oya ntuyirirwe yigora rwose oya patoro njye rwose naguze umuti witwa jike jike urumva kandi rero urizewe patoro rwose uwo muti witwa jike ni ukuri kw'imanage ntabwo nkuzi ndawukwereka ntugire ikibazo ubundi uwo muti yego urawufata ukawushyira nko mu gafuniko k'icupa ry'amazi O- mu- ag- agafuniko icupa ry'amazi eh, noneho Mhm.
ugasuka mu gacupa ushaka kuvangiramo amazi eh, ese uvangwa n'amazi Yee.
Ehe.
urumva Yego.
ubwo ku gafuniko wapimishije umuti yego ni nako ugereshamo amazi ukagera inshuro enye inshuro enye inshuro enye z'amazi ubundi ukavanga Mm.
ubundi ugashyiramo aho ushaka kuvangira ubundi ugacugusa Ah, ni ukuvuga ngo agafuniko kamwe k'umuti kajyamo udufuniko tune tw'amazi tune tw'amazi noneho ngashyira mu icupa ngacunda cyane aha ndabyumvise ibyo byaba byoroshye ariko cyane rwose Yego.
uwo muti rero ni ndabyumva nawo usigishaho agatambaro ku bikoresho byakoreshejwe mu gutema izo nsina zirwaye Eh, Eh, kugira ngo uduhumyo twose twafasheho dupfe dupfe Eh, tutanduza izindi nsina zikiri nzima ndumva byaba byoroshye rwose Eh, Mm, biroroshye pe koroha byo biroroshye Eh, ndabyumva.
ariko rero nyine urumva birasaba kwitonda kugira ngo hataza kugira ahasigara hadasize Eh, nibyo
ariko se shakagi ndakumva ngira inama uriya mugore mureke nsabe gatanya Hmm? mbwira nake gatanya rwose kuko kiriya cyaha ntabwo cyoroshye manibura rwose burya umugore watangiye guca inyuma y'umugabo ntabwo biba byoroshye no kubyihanganira byarananiye reka ikibazo ni kimwe ni ikihe ubwo se niba kubaza umugabo wo kubihamya uzazana umupfumu ariko mani burya nawe ubanza wapfuma utabemera akada si ikibazo cyo kutamwemera None ahubwo se- ndibaza niba yakwemera kuba umutangabuhamya
yabuzwa n'ikizi yabihamya da reka burya ababyirebera n'amaso imbona nkubone maniho Eh, akubita inzozi hasi rwose akirebera agafilimi ibyo asa n'icyo babwera Mm. He, ariko se ubundi turagiye hose bo ubwabo ko batigeze babihakana aha muri bombe se hari uwo mwigeze mubivugana
nyine ntawe twabivuganye ariko ibyo bakoze barabizi umva kagenara none se babuzeho n'iki kubimenya ahubwo wowe mbwira umugambi wabifatiye
njye ndumva mu mutwe wanjye rwose bitarasobanuka neza gute se I- i- icya mbere ari ukuba namurega Aha.
kumurega rwose namurega kandi nkamutsinda ibyo wenda birashoboka da Mm, bakaduha agatanya Ah.
bakatugabanya ibyo dutunze byose ubundi agataha nanjye nkatahariya singiye kuzasaraho nsigaye ngenda nkumva ibitekerezo umugore yakasabwe ibyo byo rero niko byanagenda da ikindi cya kabiri kandi ni ukuba namubura buza nkamwiriza ku nkeke nkamuraza ku ngo ye akabura amahoro akageza ahubwo amenengana koho akagenda ariko urazi kagi ndakumva manini njye ndumva icya kabiri aricyo kidahenze urumva byo ntibyagusaba gutanga amagarama y'urubanza yego ikindi kandi nta nubwo mwazagabana umutungo Hey, ariko uziko ibyo nari nabitekerejeho mbara ntabwo nari nabitekerejeho ni impamvu y'imana
none se bose ndakumva ko numva rwose ubu twugarijwe eh? ingamba zo kurwanya imvura agasani ngo nikirabiranye rwose i- zibaye izihe
yawe wahora n'iki wa mugabo we Oh, ndumva.
ubundi iyi nsina imwe yafashwe yego Yewe, biragoye kugira ngo izindi zirokoke icyo kiza dukore iki se hakiri kare ubu rero icyo tugiye gukora uranyumva ndakumva rwose patoro ibindi byose aka kanya ni ukubihagarika tubihagarike urumva Yego.
urajyana abakozi Mhm.
ubundi mucukure urwobo runini mu murima hariya mu murima yego urumva yego maze insina zose zirwaye muzirimburane n'imizi yazo yose Mhm.
urumva ndakumva n'imibyare yazo n'imibyare cyane urumva Yego, kuko eh.
buriya biba bya- byamaze kwanduzanya yego ubundi nimurangiza Mhm.
mubisuke mu rwobo mubitemaguriremo yego ubundi rwa rwobo mu rutabi patoro rwose ndakumva nta kintu na kimwe tubusanya kuri ibyo ndaza kureba uko mwabikoze patoro rwose turabikora nk'uko ubyifuza rwose unyizere ndabikora neza Eh, bivuze kandi ko tugomba kuhahoza ijisho ndabyumva insina yose igaragaje uburwayi yego tukayigenza gutyo kugira ngo tuzarebe byibuze ko hari icyo twaramura Eh, nta kibazo rwose nkurikije uko uvuga wenda twahita tubikora hakiri kare byaba amahire wenda tugize izo turokora nawe wahora n'icyo wa muntu we kirabiranye si akantu rwose k'i rwanda
ariko rwose karwera nagorwa nagorwa burya koko ngo warose nabi burinda buke nari nzi ko mbonye umugabo utagira amakemwa none ibyo ngenda mpishurirwa binteye kwiheba nkiri umugeni koko mugaga kubyarana n'umukozi wo mu murima bitabaye amagambo y'abantu nabangushije ishyano
halo mba mariti nk'uko nari nabikubwiye naraye kwa mama wacu kandi yanyemereye ko azemerera papa ko amajoro abiri yombi uko ari abiri naraye iwabo ubwo rero kuba nararaye iwawe ni ibanga ubu ngeze mu rugo rero bayi
e rusi waraye he kabiri kose uzi ko papa wawe yari hafi gutanga itangazo kuki ataritanze se ntaryo yatanze nyine ngaho mbwira aho waraye kabiri kose
urashaka kuhamenyera iki wowe si urahayishira iki niba ari hazima hazima si ubwo wowe unyifuriza kurara hazima ko wowe washimishwa n'uko imbwa zandira ku gasozi ye ugize ngo iki rusi ubwo si cyo utumva ni iki ariko rwose rusiya ninde wakubwiye ko nkwanga ku kageni none unyanga akageni kangana iki nkangira iki se rusi ubwo rero abantu baba bakugiye mu matwi ngo ndi mu kaso ndakwanga nta mutima w'ubutindi bwo kwanga umwana mfite rusi rwose ibyo ubimenye kandi utuze tubane mu mahoro urwo nkunda naruboneye aho wanga kunkingurira na papa akakumvira mukampeza inyuma y'urugi reka ibyo tubyihoreye so naza murabyivuganira papa se utamugiye mu matwi hari ikibazo cye utaraza muri uru rugo se ko atampezaga inyuma y'urugi
aha reka nkwihorere ubwo ufite uko ubyumva uko mbyumva se nabiguhishe kuba nakubwiye ko mbizi ko unyanga ntibiguhagije hari andi magambo wumva nabivugamo nta kibazo ye ubwo niba nkwanga imana izabimbaze
uriwe karwe wiriwe
ko mbona se udasusurukira nta kibazo afite ariko Mm.
Mm.
ni byiza noneho Mm.
yewe nanjye mvuye rwose hakurya iriya mu mirima Mm.
ariko nsanze twaragushije ishyano gushya no ndakubwiye ngo rwa rutoki rwo mu gasharo rwadutswemo n'indwara yitwa kirabiranya iyo ni inki yewe wahora n'iki Mm.
nimbura agasa n'indwara yirara mu rutoki wareba nabi gasigara irurarutse rwose nta- ntugire icyo uramura habe namba ayiwe ko numva ari inkuru mbi ni inkuru mbi byo Mm.
bivuze ko rero ya gahunda nakubwiraga iyihe iyo gutera urutoki rushyashya Eh.
igomba kwihutirwa Mm.
urumva Mm.
tukayihutisha kuko turebye nabi twazagera aho tubura umusaruro urumva
yewe numva nanjye bikwiye Mm. hanyuma se rusiya na n'ubu ntaragaruka yaje ariko yaje iyi ntabwo dukiranuka pe rwose ndakwinginze mugaga mugabo nkunda ntabwo mu- agira ntutongane ubu akeneye guhumurizwa ngo atugarurire icyizere rwose ntumukore oya karwe aha ibyo rwose ntabwo byaba ari ukurira
akazi kawe ibyo ntabwo ari byo rwose ni ni ko rusi kane papa
vayo hano
nari mbitabye nari mbitabye niko wacyohewe ubu maze iminsi hehe Hmm? ese si wowe mbaza ko mbona ntumburira gusa ni kwa mama mima ariko nari ni kwa mama mimari kanyagenge igicuku wavuye hano n'ubwoba bwawe nzi umbwira uti uburyo wirengeje uriya musozi ujya kwa nyoko wanyu nyamara niko byagenze reka bya si- sibaho se nyine ntugahindure abantu ibicucu Hmm? ubwo rero umuntu azajya akubwira nawe ugire ngo barakwanga
ninde se navuze ko nyanga ubwo ibyo nibyo umaze kumubwira ashwi ndacunama vugana na so niwe uri kukubaza karwera se umuzanye mwute urabura kumbwira ibyo nkubajije ukazana amateshwa ibyo nakubwiye nibyo ariko nari ndi kwa mama mimi reka muhamagare ukimpagaze imbere urumva ninsanga umbeshya twibonanire
cyorere none ko mugaga agiye guterefona ngo amenye ukuri kw'ibyo rusiya amubwiye se mama nyina waba aremera gufatanya nawe ikinyoma ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri